mandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na jodiane nahazo ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya
harimo uburenganzira bwinshi bite kuba mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora eh, gucunga iyi mitungo tukajya dukurikirana ko atakirigishije
uyu ni umushikiranganji w'ubutungane mu rwanda johnson businge agaruka ku kibazo c'imitungo yahebwe na ba bene yo muri ico gihugu iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze imyaka mirongo itanu n'indwi irarumanye kuri uno wa gatandatu umunsi ku yundi uwarondeye ntayo yo kwikukira mu gihugu c'u Burundi mugana wa Rudoviko Rwagasore agandaguwe ibirori vyo kumwibuka no kumusabira vyatangujwe n'inkuka ya misa yasomewe muri Cathedrale Regina Mundi inyuma yaho abategetsi batandukanye barimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza baca babandaniriza ivugizo ahari intatemwa yiwe gushiraho amashugwe havugiwe n'amajambo yo kumwibuka aho baga yagarutse ku butwari bwiwe tukiri muri ico gihugu abagize amashirahamwe y'abacukura ubutari mu manuko ubutari mu manuko bw'u Burundi ntibashima ukungene amategeko n'inzego zitabakingira mu nama umushikiranganje ajeje ico gisata yagiranye n'abava mu karere k'umanuko muri ico gihugu bakora muri ico gisata yabasavye yuko bo kwegera bo kubahiriza amategeko umutekano n'izindi nzego naho zigafashanya kugira ngo kutubahiriza amategeko kuvugwa gutuze iyo nama yakurikiranywe na mugenzi wacu Chris Munezero
akarere k'ubumanuko umushikiranganje ajejwe amazi ubutare n'amasoko ntanganguvu yagendeye kavugwamwo ibibanza mirongo itatu n'indwi vyimbwamwo ubutare butandukanye ivyo n'ibitigiri bitangwa n'ikigo obm kijejwe gukurikirana icukugwa ry'ubutare no kwegeranya amakori avuye muri iryo cukugwa mu nama yahuje umushikiranganje com manirakiza inzego zikora muri ico gisata hamwe n'amashirahamwe acukura ubutare n'agataka uyu mushikiranganje yerekanye ko hari ibitari bike bitagenda neza ibyo tubona uno munsi ni uko uburyo yinjira mu kintu cya leta siko bwabwiza kwinjira ubu mvu zitandukanye bwabwiza kuja mu kigega ntibugiye bwose ibidukikije isi ndimwa n'ibindi byose amazi ibikoko n'ibindi biriko bihonywa n'abariko barakora ico gikorwa tukabona ibinogo none abo bantu bavyimvye kuki batabisubiye yindi konsta ni fraude bibwe harabo duha impapuro bari mu mategeko abandi nabo bakaziyiha bagakora ivyo uyu mushikiranganje abishikiriza mu gihe kw'igenekezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icenda inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yategetse ko muri kuno kwezi kw'icumi ibikorwa vyose vyo gucukura bihagarara nk'uko vyari vyasomwe na lieutenant general silas ntigurigwa inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwihweza kandi ingena amashirahamwe hamwe n'amakoperative acukura akongera akadandaza ubutare mu gihugu cacu yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko agatako agashora mu kinyegero ubwo butare kubera iyo mvo inama nkuru y'umutekano yafashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa vyose vy'ayo mashirahamwe mu kiringo c'ukwezi guhera ku igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimwo icibonekeza ni uko abegwa n'ikibazo co gutunganya neza igikorwa co gucukura ubutare n'agataka ari benshi ariko ntiboroherwa mwishirwa mu ngiro biturutse ku ruhande rumwe mu kutamenya aho ububasha bw'umwe n'uwundi bugarukira ahandi mu kuvogerwa n'abategetsi bakoresha ububasha bafise none ababenegihugu bimba ubutare nyakubahwa inguvu bazikurahe iyo umubujije adafise impapuro zikwiye niho ushobora ko afise inguvu umwikiza n'izi impapuro ugatelefonwa ugatelefonwa n'abantu bakomeye rero mutwemerere tubafishe uzo telefona wese adutera ubwoba twafisha tuve ngaha tubishyize mu cegeranyo nagomba gusaba mutubwire icyo ramatara ajejwe musitanteri ajejwe porokirere komiseri ujeje protection civile kugira ngo ntitugonganireyo kenshi abo muri protection civile turakunda gusanga tukumwe gatuma nk'ugushwana gatoyi kuko utamenya nitwumva kumwe ibikorwa bariko barakora abari mu mashirahamwe n'amakoperative bavuga ko bariko baragwa mu mporero kuri iyi ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu icejwe umutekano baradoma urutoke kubimba badafise uruhusha nka twebwe abacukura ubutare muri aka karere k'ubumanuko ni ukuvuga ngo jewe umunsi umwe nagiye kubwira warajejwe ikirindiro mu kibesi ndamubwira ntiyamara bariya abantu bose ubona hariya mu gasoko nta muntu n'umwe afise uruhusha mubakureyo kuko twebwe bazoduhombya nk'amakoperative ambwira ijambo rikomeye cyane ngo mwebwe ngo ibiri inyuma ya site yanyu ngo ntibibaraba abantu bimba ubutare bwa zahabu barafise ikibazo kinini cyane muri burambi na bugarama na mugamba mbega iyo nka koperative irenganijwe ugasanga hari ikosa ryabaye nko muri leta mbe koperative mutegekanye iki kuyishumbusha umushikiranganji manirakiza ajejwe igisata c'ubutare yasavye na cane cane abajejwe intwaro kudatirimuswa n'ababatera ubwoba mu gihe baba bariko barakurikiza amategeko nayo amashirahamwe na za koperative zimba ubutare n'agataka zirasabwa gutegura vyangombwa vyose muri iki kiringo batariko barakora kugira ngo ubushikiranganji buze bwongere kubaha uruhusha rwo gusubira ku mirimo Chrissy Munezero mu bumanuko bw'Uburundi ku bw'ijwi rya Amerika Chris Munezero harakenuye na nabice ku masonga nk'itangura leta y'u Rwanda ivuga ko idafise umugambi wo kwigarurira amatungo y'abantu ku giti cabo ahubwo yashizeho programe yo gucunga ayo matungo yasizwe na bene yo mu mugambi wo kubungabunga iyo mitungo ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye inama y'ejo yari yahuje ubushikiranganje bw'ubutungane n'abashinzwe gucunga ayo matungo mu turere dutandukanye hashize imyaka itatu ubuyobozi bw'u rwanda bushyizeho komite yo kubarura imitungo no kuyicunga mu izina rya beneyo kugeza ubu minisiteri y'ubutabera niyo ikuriye iki gikorwa mu nama yayihuje n'abashinzwe gucunga iyi mitungo baturutse mu turere makumyabiri na dutandatu bagaragaje ko kugeza ubu imitungo irenga igihumbi n'ijana ari imaze kubarurwa nk'iyasizwe na beneyo ni imitungo igizwe ahanini n'amazu asaga magana atatu imirima magana atandatu amashyamba ndetse n'inganda enye komisiyo zashyizweho zishinzwe kuyibarura no kuyicunga zikuriwe n'abayobozi b'uturere bungirije bashinzwe ubukungu ibyo bakura muri iyi mitungo cyane cyane ibyara inyungu bishyirwa kuri konti muri banki idakorwaho hategerejwe ko ba nyiri umutungo bazaza bagasubizwa ibyabo abashinzwe gucunga iyi mitungo bagaragaje urutonde rutari rurerure rw'iyo bamaze gusubiza ba nyirayo cyangwa abo mu miryango yabo mu turere tugize umujyi wa kigali aritwo twiganjemo imitungo ivamo amafaranga amazu umunani niyo amaze gusubizwa beneyo hakaba habarurwa amazu ijana na makumyabiri agicunzwe nk'atagira beneyo uturere kandi tumaze gutanga amasambu n'ibibanza byinshi babiha abashobora kubibyaza umusaruro ibi ni nabyo basabwe na minisitiri w'ubutabera johnson businge ko bagerageza kubyaza umusaruro imitungo yasizwe na bene yo aho kuyirebera yononekara harimo kandi n'uburenganzira bwinshi bufite nka ba visi meya nk'uturere mukoreramo kuba mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora gucunga iyi mitungo ba nyirayo baba abantu bafitanye amasano nabo ku bundi buryo baba abantu mwebwe mwatekereje muti uyu nguyu tumuhaye gucunga iki kintu twagira amasezerano aya n'aya tukajya dukurikirana ko atakirigishije gukorera mu mucyo niba ari ikintu gitangwa ku biciro mukavuga bati nicyo giciro cya nyuma kinini cyane giheruka amafaranga yavuyemo twayashyize aha ejo n'ejo bundi wabazwa uburyo wakoze ibyo wakoze hagaragajwe ko imitungo myinshi kugeza ubu itaratangira kubyazwa umusaruro kuko mu mitungo isaga igihumbi ibarurwa minisiteri y'ubutabera igaragaza ko igera ku icumi ku ijana yonyine igizwe ahanini n'amazu akodeshwa ari ibyazwa umusaruro kugeza ubu abashinzwe gucunga iyi mitungo batangarije minisitiri w'ubutabera ko hari ubwo batinya gufata ibyemezo ku mitungo y'abandi bakaba basabye inama birazwi ko nta tangazo ritangwa mu buryo buri open ngo dushishikarize abantu bose uwifuza kuza kugura cyangwa se gufata iyo mitungo kugira ngo ibyazwe umusaruro bibaho abantu bakajya gashakisha abantu mu buryo butari open nyakubahwa minisita nta mabwiriza mu by'ukuri batubwira ko atari cyamunara none icya mbere haba hari impamvu mushaka kubikora kwisubiza ntabwo ari cyamunara kwisubiza ni itegeko kubera ko icyo wampaye amasezerano twagiranye sinayubahirije ugafata icyemezo ukavuga ngo iyi ngiyi reka nyigurishe amafaranga avuyemo ndayabika umunsi nyirayo cyangwa abamukomokaho cyangwa abazungura nababonye nzayubaha icyo buryo utagitangaza iyi gahunda igiye kumara imyaka itatu ikora abashinzwe ubuhuzabikorwa muri minisiteri y'ubutabera bavuga ko bagenda basangamo imbogamizi ndetse bagatanga inama y'uko zakemuka uyu ni madamu rujeni martine ukurikirana hafi iki kibazo muri minisiteri y'ubutabera aho yatangaga inama hari imitungo ishaje itabyazwa umusaruro tugenda tubagira inama y'uko mufata umwanzuro mukareba uburyo mubyegurira iriya mitungo abantu bashobora kuyizahura hari abantu biyandikishijeho imitungo itari iyabo tugenda tubibona ahangaha naho tukabagira inama yo gukora igenzura ryimbitse kugira ngo icyo kibazo turebe uburyo twagifatira umwanzuro uburyo iyo mitungo yagaruzwa ikibazo cy'ibiciro by'ubukode bw'imitungo imwe n'imwe yasizwe na bene yo kiri hasi cyane umutungo wakodeshwaga mu myaka icumi ari nk'inzu yakodeshwaga ibihumbi makumyabiri n'ubu ngubu nyuma y'imyaka cumi n'itanu nyuma y'imyaka cumi cumi n'itanu iracyari kuri bwa bukode minisiteri y'ubutabera yatangaje ko umusaruro ukomoka ku mitungo yasizwe na bene yo kugeza ubu umaze kugera kuri miliyari ebyiri na miliyoni magana ane mirongo itandatu n'umunani imyinshi muri iyi mitungo ikaba igizwe n'inzu zikodeshwa leta y'u rwanda ivuga ko yafashe iki cyemezo cyo kwiyegurira imicungire y'iyi mitungo by'agateganyo ku nyungu za bene yo badahari gusa hari abasanga ari uburyo leta yashyizeho bwo gushaka kwihimura ku batavuga rumwe nabo bayihunze ariko ubutegetsi bwo bukabihakana bwemeza ko ari uburyo bwo gushaka kubungabunga umutekano w'ibintu byasizwe na bene byo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya mahama zatanguye guhabwa amafaranga yo kuzitunga yongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafashishwa ico gikorwa cakoze n'ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rcr iri kumwe na pam hamwe n'ubushikiranganji buraba impunzi muri ico gihugu hidonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku bihumbi bitanu n'amajana ane y'u rwanda ku kwezi mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa kane w'iyindwi imiryango ifise abantu kuva kuri bane gushika kuri cumi na batanu n'izohabwa ayo mafaranga zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi ry'amerika zirashima ico gikorwa zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama ku ndya imwe twegeye impunzi z'imahama twahora dufata ibigori ibiharage amakoto tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyine n'amasabune ubu uyihabaye akandi karusho ubu twageze mu rwego rw'uko badukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga ndishimye cyane kuba baduhinduriye bakoze cyane je ku bwanjye hari akarusho kandi ndanezerewe ariko ubu uyibiharage turabifata tugafata n'ubwo buyi tugafata n'ayo mafaranga ibihumbi bitanu n'amajana ane yesi abaha umugisha vrema kuba bariyumviriye icyo gikorwa cyiza jewe nk'uko ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori ahubwo icyo gikorwa bazogikomeze ahubwo bagiye n'akarusho banatwongerereho yamara naho biri uko haracariho utugorane uwo mugabo nahashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari babiri canke batatu co kimwe n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi dusanga hariho akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nk'ayo baduhereza ugereranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga usanga bafite akarusho tunenge duhari ni uko hari abantu bibuze ku malisite rutangaza ukuntu wewe wari usanzwe utega bakubona mashini hageze kuri iyo y'amafaranga baca bakubura ikindi nacyo ni uko tubona ko amasoko agiye kugorana abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu guhurira ku gasoko kamwe gatonya tugahoraho n'abanyarwanda dushobora kubona ibyo dusuma kandi dufite amafaranga rero turasaba ko abantu babagwemeza mirimo abantu bafite imitahe ikomakomeye bozana ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi y'inkambi tukaza turahaha kuko ikindi nacyo twaneguye ni uko abana bataragera kurya batabaha amafaranga kandi muzi ko abana aribo bantu barya cyane ndera gitema kuko iyo umubyeyi ataraye amerewe neza umwana nawe yimere nabi ko umwana aronka kandi umwana we arakonsoma akosoma cyane nico kintu bobara bakagikosora n'umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama ryiwe nawe amafaranga yiwe akayashirako hama iyi miryango itatu ibiri n'umwe isigaye ikaba ikiro iriko irafata indya nabo bazoshikirwa n'umuyobozi w'ikambi ya mahama arashima ko karusho madamu goreti murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa byaba ibigori canke amavuta bahora bafashishwa ishirahamwe ryitaho impunzi hcr pam hamwe n'abaserukira ubushikiranganji buraba impunzi midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosorwa mu kwezi gukurikira kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera zibanza kuguruza ikonti muri banki yitwa equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi bayaronka bakoresheje ikarata mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri ico gikorwa umwanya uwo ari wo wose zikeneye amahera hcr pam co kimwe na midimar mbere n'ubuserukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere ry'imiryango yabo n'aho baba ikambi y'impunzi ya mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu irimwo abarundi hafi ibihumbi mirongo itandatu bagize imiryango ibihumbi mirongo ibiri pierre clavier niyo nkuru i kigali ku bwijwi ry'amerika tubandanirize kwa nyaburunga ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi rya amerika risamiranira i washington dc kwa nyaburunga uno munsi tushimye kugaruka kwigandagurwa ry'ubuganwa rudoviko rwa gasore n'ingaruka canke icigwa abarundi boshobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani turarabira hamwe nimba uno munsi dushobora kuronka abarundi baja ku makanda ya rwa gasore na cane cane turavye ivyo yashira imbere imyaka mirongo itanu n'indwi rero irigoroye umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore agandaguwe hari imbere y'uko uburundi buronka intahe yo kwikukira hari ku wa cumi na gatatu ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe mbega uno munsi twokuramwo icigwa ikihe kugira ngo tubishige nino hano kwa nyaburunga dufise abatumire babiri hari honorable francois ngeze n'umudasigana wa kera yahoze mbere ari n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu honorable mwaramutse ndaburamukije n'abaheruka kera sangwe kwa nyaburunga murakoze cyane ku mbiyo kaze ubundi turi kumwe ni olivier nkuru nziza nawe ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona umugambwe wa rwagasore mushinga ntahe nkuru nziza mwaramutse mwaramutse jerome wakoze no kuntumira mu kiganiro ca nyaburunga urakoze cyane hano rero turi ni kumugumya w'umugambwe w'abadasigana iprona kumbure reka duhere kwa honorable francois ngeze igandagurwa ry'umugana rudoviko rwa gasore hari abatibuka ngene ryagenze mu misogona nka mikeya
igandagurwa ry'umuganwa atari umugani ruriho wa gasore ryabaye itariki cumi na zitatu mu kwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe iyo nari muto uwo munsi ndabyibuka neza kuko wa gasore naranigeze kumumenya aciye iwacu igihe yagandagurwa bari bantumye ku isoko y'ahantu bita mucirisha ngiye kugura indagara niho twumva bavugije ifirimbi ku isoko hanyuma abantu bari ku isoko bose baje mu gacerere niho uwavugije ifirimbi yatumenyesha yuko umuganwa ruruhu wa gasore baraye bamugandaguye ko kubera izo mvu isoko ihagariswe abantu bose bosubira muhira jewe nanatashe ntatahanye ibyo bari bantumye kubera iwacu twarakunda kurya udufi utudagara hanyuma rero jewe icyo gihe nabyo nashikanye babonye nshitse ata kintu nzanye ndibuka umubyeyi wanje ko yambajije ati ni biki ko ata kintu kimuzanye ndamubwira papa baruhagaritse ku isoko kuko ngo umuganwa wa gasore bari bamuganaguye icyo gihe ndibuka papa reagisiyo yagize yagize reagisiyo y'ubwoba ko na yuko avuga ati ibyo bibaye ni biki none ejo hazoba iki kuko yari umuntu yageneye na gasore cyane rwose na cyane cyane hari muri za ntara z'iwacu niyo yagenda yari umuporopagandisite ndabona ko bimuteye ubwoba ndacavyibuka n'uno munsi ndabona ko ivyo bintu vyamuteye ubwoba cane ariko ijambo na- nakuye nuko yavuze ati mbega buca bigenda gute buca bimera gute
igandagurwa rya gasore olivier abantu habaye amakenga n'ubwoba bati mbega buca bigenda gute igandagurwa rya gasore hari ico ryoba ryaragabanije ku murindi w'ivyo yari yipfuriza uburundi
rwagasore nk'uko babivuze yagandaguye itariki cumi na zitatu gitugutu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe mwomenya neza yuko hari haciye iminsi mirongo ibiri n'itanu gusa umugambi w'abadasigana utsinze amatora kuko twari batsinze amatora itariki cumi n'umunani z'ukw'icenda ibihumbi bibiri eh, mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe inyuma rero y'iminsi mirongo ibiri n'itanu umugambi w'abadasigana ubwa mbere eh, watsinze amatora ntiwari bwashikirizwe n'intahe yo kwikukira abarundi rero ntibabura kugira ubwoba bavuga bati bizoca bigenda gute ko na leta ya gasore niho yari akishinga abashikirangoma cumi yaravuye mu nama yiwe aho yagandagarirwa rero kw'ito- kw'ihoteri eh, y'ikiyaga tanganyika birumvikana neza ko abarundi bagize amakenga bavuga bati mbega ko intahe kwikukira tutayishikirizwa mbega ko kwa gasore agandaguwe eh, biciye mu bo bavukana kwa se wabo mbega igihugu kirava kigenda gute byarumvikana rero ko umuntu w'ijunja nk'ijambo nka kwa gasore apfuye abo bari kumwe bataca babona ikizokurikira naha rero twebwe eh, dukengurukira cyane abarundi na cyane cyane umwami mwambutsa ukuntu yahagurutse agahimiriza abarundi ko uwo ushaka eh, gu- kumuhoza yuko atogira icyo agize yoguma bafatanye mu nda ari nabyo byatumye eh, abarundi dushika itariki zibiri z'ukwindwi itariki imwe y'ukwindwi tukaronka intahe yo kwikukira kuko iyo abarundi baca bacanamwo bakabadusimbira hamwe abo bashaka kugandagura rwa gasore bari bifuza ko by'ukuri eh, abarundi baca berekana yuko ari udusimbira hamwe niyo ntahe yo kwikukira ntituyironke urabona neza ko ukuguma bafatanye mu nda aribyo byatumye dushika ku ntahe yo kwikukira uno munsi ab- abarundi ntibazi ijambo ryavuzwe umunsi gwa gasore agandagurwa canke ashingurwa aba iprona ntaco mubifisemo uruhara Eh, nivyo abarundi tukunda kumviriza ijambo umuganwa Rudoviko kwa gasore yavuze igihe umugambo utsinda ariko abarundi barakwiye kumenya yuko ijambo eh, ryavuzwe ku munsi eh, w'amaziko yiwe ryavuzwe n'umushikirangoma wa, wa icegera c'umushikirangoma eh, Pierre Ngendandumwe eh, akaba kandi yari umushikiranganje w'ubutunzi niwe yavuze ijambo eh, ry'ukwa- y'ukuntu kwa gasore yagandagowe arasigura n'ivyavuzwe rero kuba iri jambo ritavugwa ridafiswemwo ariko ico nomenyesha muganga w'abadasigana iryo jambo turarifise aho ryanditse ikumbure murimo w'abanyesha ko mukwiye kurondera aho ryavuzwe kugira ngo rize rirasamirana bumve amajambo y'inkoramutima yavuze kuko eh, ngenda ndumwe vyarumvikana ko yarazigwa gasore kandi mu ijambo ryiwe arerekana neza icatumye bamugandagura Mhm. ndasubiye kwa honorable François Ngeze kwa gasore amaze kugandagurwa ntivyabujije ko Burundi bushikira independence vyoba vya ha- habaye iki catumye imigambi yiwe itazima Eh, icatumije ku bwanje icatumye bwa mbere bwo dushikira nayo kwikukira kenshi abantu ntibabivuga neza hajya umwami mwambutsa wa kane ari wese wa rwagasore arufitemo uruhara ntangire no kubona rwagasore aba intwari kujya yari- yari intwari indero yaronse kuri mwambutsa yari indero yategerezwa kumuha ubwo butware kuko mwambutsa nawe yari intwari mu ntwari Eh, gakeya mu- munkundiye mwambutsa munazi yuko igihe abazungu bazana amashuri yo gucagura ubwoko mwambutsa urazi ko yavyanse wenyine aranarahira yuko umwana wiwe atazizoja muri ayo mashuri bita ofisiyeri yacamwo abaganwa n'abatutsi gusa mwambutsa aravyanga acarungika umwana wiwe mu bukeya hanyuma arungika ikanyinya kugira umwana ntava agira ivyiyumviro bibi biriko birigishwa n'abazungu hama ikindi mwambutsa munazi yuko yanse kubatizwa aravuga ati mu burundi hari abaporoti mu burundi hari abakatolika jewe ndi umwami w'abarundi ndise barundi none noja mu bakatolika nce nemera ko mu bakatolika none abaporoti bazoba basigaranye nande noja mu baporoti ngiye mu baporoti aba- abakatolika bazoba basigaranye nande ko hari abaswahili noja mu baswahili abandi bazosigarana nande jewe rero simbatizwa kuko ndise barundi aho rero eh, mwamba aca yigumira ari umupagani yakiyikomera umupagani aho rudahigwa eh, bamuha amashurwe mu rwanda rwanda yuko yabaye umukatorika w'akarorero mwambutse yavuze ati ibyo byose nshobora kubijamo ubwo ni ubutwari bu- bu- budasanzwe noneho murabona n'umwana wiwe apfuye agandaguwe ijambo yashikirije ati mugume mufatanye mu nda uw'inkunda afatane n'uwundi mugenzi we mu nda ibyo rero byaratumye abazungu bakanguka kuko bari bazi yuko mwambutsa ashobora guca ata uburundi akagenda nk'uko byabaye muri mirongo icyenda na- muri mirongo itandatu na gatanu babona rero agumye ngaho agumana ijunja aguma ahimiriza ba bantu ba bagenzi ba rwagasore baguma bakundana na mwambutsa bangenda n'umwe baguma bakundana na bagenzi bo kwa mwambutsa avuga ati jewe sinshobora guheba abagenzi b'umwana wanje iyo ndababonye ndabona mu mwana wanje niryo jambo yama ariko aravuga abwira abantu Ara- araremesha rero abantu aremesha abarundi bituma rero abarundi bavuga bati e bwa bundi mwambutsa ni umugabo w'abagabo reka rero tumwumvire nivyo rero uwo mutima wa mwambutsa tudabaho umutima w'abo bandi bantu bari basigaye muri komite centrale kwa gasore atarimwo ukuntu bafatanye mu nda nivyo vyatumye intara yo kwikukira tuyishikira kandi n'abazungu baratangaye baratangaye cyane kubona ukuntu abarundi ramoro kwa gasore yatumye ahubwo bafatana mu nda kurusha uko bahora bafatanye mu nda inyuma y'igandagurwa rwa gasore abarundi bagumye bafatanye mu nda bariyunga abadasigana bituma um, ukufatana mu nda kwabo abazungu bagutinya kandi turuga turira gushika ku mahangiro ya kwa gasore uno munsi iprona iracyafise uko gufatana mu nda ga Olivier Eh, mu mugambwe w'abadasigana biprona umugambwe umaze imyaka irenga eh, ubu igirishika imyaka mirongo itandatu kuko umugambwe w'abadasigana washinzwe mu myaka mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itanu n'umunani ariko wemerewe imbere y'amategeko itariki indwi z'ukwa mbere mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo it- na mirongo itandatu uwo mugambwe eh, inyuma ya rwagasore eh, abadasigana b'ico gihe barashoboye gufatana mu nda ariko naho twavuze ko bagumye bafatanye mu nda tumaze kuronka intahe yo kwikukira eh, abazungu bagumye barondera aho ba- baca kuko eh, abari bagize umugambwe w'abadasigana byaratumye bacanamwo ni mwibuke ibya Moronvia Casablanca byaratumye umugambwe w'abadasigana ucanamwo mbere abantu batuma haduka ivyo vy'amoko abahutu n'abatutsi ari byo Rwagasore yari yagwanije kuko Rwagasore mu gihe ciwe yari yavuze ati tufatiye ku byabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itanu n'icenda turasavye ko mu Burundi ivyo by'abahutu n'abatutsi bitoba arico gituma mbere Rwagasore yerekanye n'akarorero keza mu kurongora n'umugore atava mu bwoko abami bakunda kurongora mu muhutukazi byaraboneka neza mbere na ntuzenya uh, mu mushinga ntahe ngenda ndumwe nawe nyene arerekana akarorero keza ko kurongora umuga umukobwa ava mu baganwa kazi byarabantu rero berekana neza yuko ivy'amoko bitariho ivyo rero inyuma yabyo ariko hamaze kuba izindi ntwaro eh, umwami nkuko bari babivuze kuko yari inkingi y'igihugu mu mirongo itandatu na gatanu agahunga akaja mu gihugu c'ubusuwise eh, hanyuma mirongo itandatu na gatandatu hakaza intwaro z'amakudeta eh, hakaca haza repubulika abarundi baciye batangura gucanamwo hanyuma abarundi bara- baricana mirongo indwi na mirongo itandatu na gatanu tandatu n'icenda ndwi na rimwe ndwi na kabiri n'ibindi vyagiye birabandanya biraboneka neza yuko eh, akanovera n'ivyiyumviro vya rwagasore hageze igihe bamwe bamwe babica hirya ariko gushika ubu abadasigana bama babihagurukira kuko ivyiyumviro biraha bakavuga bati nyabuna turafise umurongo rwagasore yaciye mwebwe ibi bimugiyemo sivyo nico gituma rwagasore ikintu yaharanira mu, mu bintu vyose mu burundi yashira imbere mu buzima bwiwe yavuga ati muharanire amahoro tizonja benge tuzihanze amaso tuzimize turi nyuma yazo kandi noneho namwe pe mubabizi ko ingabo z'amazigira kiremesha Ico ni gice ca mbere c'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twariko turabira hamwe igandagurwa ry'ubuganwa Rudoviko rwa Gasore n'ingaruka cyangwa icigwa abarundi boshobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani. Ndagushimire Olivier Nkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukongera ukaba n'umuvugizi w'umugambwe wadasigana Iprona.
ndagushimiye Jerome tukaba tugukengurukiye n'undi musi uzodutumira tuzokwitaba Ndagushimire nawe Honorable François Ngeze kuba washitse hano kwa Nyaburunga tukaganira.
erega jero mu munsi wose uzongura kuri ngaha erega hani wacu nzohagusanga dutere inkuru Eh, aha izo nkuru nsanga hariya muri kakazi hariya niyicariye ndiko nisomera agatabo hama ku mugoroba nkitahira aha rero wagize neza kunyibutsa na cane cane ko waje tukavugana na wewe kuko mu ba- wabaje ngo mbega bo bamaze kwa kwa gasore burya nawe ndakubwira urafite ibintu byiza cane bishobora guteza imbere igihugu cane gose ahubwo bikomeze ahubwo mbona nawe nyene umengo uriko uramufata mu makanda uraza ahubwo tukwandike urakoze cyane honorable francois ngeze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro ikiganiro kwa nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha harakoze mugenzi wacu jerome kuri ico kiganiro kwa mnyaburunga igice ca kabiri ni ejo nk'aho twatanguriye mwakoze nshuti bakunzi mwari kumwe natwe twe na fatuma limasi kalala na enjeniyeri twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma tubifurize wikande nziza na lidiana ninahazwe mubandanye kururanirwa mu banki no mu vyanyu